murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ninjye ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu rwanda naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri ibi biganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona abayisilamu basoje igisibo gitagatifu cya ramazani mu buryo budasanzwe kubera iki cyorezo barasabwa ubushishozi no kubahiriza ingamba za leta zafatiwe covid cumi n'icyenda turasabwa gukomeza gukurikiza uko bikwiye ingamba zose zafashwe n'igihugu cyacu kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu tunirinde kubushyira mu kaga uwo ni umukuru w'abayisilamu mu rwanda sheikh hitimana salimu muri aya makuru turanagaruka ku kibazo cy'umutekano mu burundi muri bibi bategereje ibyavuye mu matora yo kuwa gatatu iki cyumweru dusoje izi nkuru ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru tuyahere mu rwanda abayisilamu bo mu rwanda bifatanije n'abandi ku isi mu kubahiriza umunsi mukuru wa idelfit usoza igisibo gitagatifu cya ramazani bari bamazemo ukwezi uyu munsi ubaye mu gihe amahuriro y'abantu benshi atemewe mu gihugu kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ibyo bikaba byatumye isengesho ry'umunsi rinyuzwa kuri radiyo na televiziyo by'igihugu inkuru irambuye turayibaza mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumuta kaboye
imana niyo nkuru allahu akbar imana niyo nkuru iri jwi ni iry'abayisilamu bake barimo umukuru wabo n'abandi bari bamuherekeje mu isengesho ryabereye kuri televiziyo y'igihugu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru byari bisanzwe bimenyerewe ko umunsi wo gusoza igisibo cya ramadhani warangwaga no kubona urujya n'uruza rw'abayisilamu babaga bambaye neza mu mihanda yose y'umujyi wa kigali babaga bagenda basuhuzanya ndetse buri wese yaba umuyisilamu cyangwa abandi bo mu yandi matorero yabaga afite aho yatumiwe kujya gufatira amafunguro kuri iyi nshuro icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyugarije isi cyahinduye ibyari bimenyerewe ijwi rya amerika ryagiye mu ngo z'abayisilamu kureba uko uyu munsi bawizihije aha ni kwa bwana gatete abdurahamani hari mu gihe cya saa tanu za kumanywa ubwo nageragayo usibye kubona abana barimbye n'urugo rwose ubundi nta rujya n'uruza rw'abantu rwahagaragaraga nk'uko mbere byari byifashe harimo ikinyuranyo kuko n'ishusho ubona itandukanye cyane n'igihe cyari gisanzwe kubera ko mu gihe cyari gisanzwe twakoraga amasengesho ku mbuga ngari ubu ngubu twayakoreye mu rugo none muri iyo mbuga ngari igavamo gutumirana abantu bakaza twaba dufite abashyitsi benshi ubu rero urabona ni ikinyuranyo kinini cyane ugereranyije n'aho byari bisanzwe nuko byari bisanzwe ubwa mbere isengesho ribereye kuri televiziyo mu kwemera birahagije biriya
mu kwemera birahagije kubera yuko kuri televiziyo byari kugira ngo dukurikiranye inyigisho rusange z'igisibo kubera ko isengesho twakoreye mu rugo ntago mu nkingi zazo cyangwa se kugira ngo ryemerwe ntago rijyamo ariya masengesho cyangwa se za nyigisho batanze twe mu rugo gusa turasari gusa tukaba turarangije ariko no kuri televiziyo icyo byadufashije ni uko twabashije gukurikirana inyigisho ziherekeza isengesho nk'uko twabaga twagiye kubikorera kuri stade isengesho ryo kuri wa makumyabiri na kane z'uku kwezi kwa gatanu ryayobowe na mufti w'u rwanda sheyiti imana salimu yarikoreye kuri televiziyo y'igihugu yari kumwe n'abamuherekeje bake ku buryo hagati y'umuntu n'undi hasigaraga intera abayoboke b'idini ya isilamu barikurikiye bari mu ngo zabo ko batashoboraga kujya mu misigiti nyuma y'ingamba leta y'u rwanda yafashe yo guhagarika amakoraniro y'abantu benshi kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu butumwa bwe sheyiti imana yibukije abayisilamu ko bagomba kwimakaza ubucuti hagati yabo na bagenzi babo yanibukije ko bakwiye kubahiriza ingamba zashyizweho na leta hagamijwe gukomeza kwirinda icyorezo cya virusi ya korona mu gihe turi kuvuga ibyiza by'ukwezi kwa ramadani ndetse tunishimira kuba tukurangije amahoro tuributsa ko tukiri mu bihe bitoroshye by'ingamba zo kurwanya ikwirakwiza ry'icyorezo cya coronavirus dukomeze kuzirikana ko iki cyorezo gikomeje guhitana umubare munini w'abatuye isi bityo rero turasabwa gukomeza gukurikiza uko bikwiye ingamba zose zafashwe n'igihugu cyacu kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu tunirinde kubushyira mu kaga inyigisho z'idini ya isilamu zidutegeka kwirinda ibyorezo no kwirinda kwegeraho aho ariho hose dukeka dushobora kwandurira icyorezo ibi bishimangirwa n'imvugo y'intumwa y'imana muhammad imana imuha amahoro n'imigisha aho yavuze ati nimwumva ahantu hateye icyorezo muramenye ntimukajyeyo uyu muyobozi yanasabye imana kwakira igisibo cyabo bari bamazemo iminsi mirongo itatu ayisaba gukiza isi icyorezo cya virusi ya korona mana nyagasani turagusaba ko wadukiza icyorezo cya korona virusi mana nyagasani ushoboze abo bireba kubona umuti n'urukingo birambye byo kuvura burundu iki cyorezo kitwugarije mana nyagasani turagusaba ko wakwakira igisibo cyacu ukakira ibihagararo by'amasengesho twakoze utwakirire ukwicuza kwacu n'ibindi bikorwa byiza byose twakoze kandi udushoboze gukomeza gukora ibikorwa byiza nyuma y'iki gisibo cya ramabani udushoboze gukomeza gukora ibikorwa bizatuma utwishimira bikazanatubera impamvu yo kutubabarira ibyaha byacu idiri fitiri ni umunsi uba ari ikiruhuko ku bakozi bose mu gihugu uyu munsi kuko wahuriranye n'icyumweru minisiteri y'umurimo yahise itangaza ko kuri uyu wa mbere ari umunsi w'ikiruhuko mu gihugu hose asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tukivuga kuri iyi nkuru y'isozwa ry'igisibo gitagatifu cya ramazane abanyakameruni ibihumbi n'ibihumbi mu murwa mukuru yawunde barenze ku mabwiriza ya leta uyu munsi ku cyumweru abuza gukorera mu ruhame amasengesho yo gusoza icyo gisibo cya ramazane ni mu rwego rwo guhagarika ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda mu gihugu hari abantu ibihumbi bine na magana ane bemejweho iyo ndwara n'ijana na mirongo icyenda na barindwi yishe mu mezi atarenga atatu guca ayo masengesho bije nyuma y'uko abantu barenga magana atanu bagaragayeho covid cumi n'icyenda mu masaha makumyabiri n'ane muri iki gihugu giherereye muri afurika yo hagati mu butumwa yatangiye iwe mu rugo mahamad mahamat umuyobozi mukuru muri guverinoma ya wunde yavuze ko yatangajwe n'ukuntu abayisilamu benshi batitaye ku mabwiriza ya leta avuga ko amasengesho ya idel fitri uyu mwaka atazabera mu ruhame avuga ko abayisilamu benshi bayarenzeho bakajya gusenga nk'uko bisanzwe mu muco wabo yavuze kandi ko abayimamu n'abayobozi b'abayisilamu bose i yawunde bagomba kubahiriza ibyo biyemeje gusengera mu misigiti itatu muri mirongo ine n'ibiri yo mu ntara bagakora ku buryo basiga metero ebyiri hagati y'umuntu n'undi umwe mu bayisilamu isa karimo we avuga ko nubwo yari azi amabwiriza ndetse n'ibyago byo kuba umuntu yakwandura covid cumi n'icyenda yagiye gusenga mu ruhame na bagenzi be nk'ikimenyetso cyo kubaha inyigisho z'ikorowane njimugu ibrahima umuvugizi w'abayisilamu iyawunde we avuga ko abayisilamu baba bakoresheje ubushishozi birinze virusi ya korona bityo bakagira ubuzima bwiza bakabasha kwamamaza idini ryabo bakaba banabasha kugira akamaro mu kubaka no gushyigikirana mu miryango yabo yasabye abayisilamu bose kuva mu bice basanzwe bateraniramo bakajya gusengera mu ngo zabo bubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona dukomereze mu burundi ahakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke mu ntara zitandukanye z'igihugu inkuru mwateguriwe n'ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo murayigezwaho na desire atugimana uri i kigali mu rwanda inyuma y'iminsi itatu habaye amatora mu gihugu umutekano ntiwifashe neza nubwo leta y'uburundi isa n'ibifata minenerwe amakuru dukura mu ntara nka zose z'igihugu ni uko hari imigwi ibiri y'abanyagihugu ihanganye uwa mbere ni uw'abanyagihugu biyitirira umugambwe snddfdd uvuga ko evariste ndayishimiye umukandida wabo yatsinze amatora uwa kabiri n'abanyagihugu biyitirira umugambwe senel nawo wemeza ko agatogwasa ariwe yatahukanye intsinzi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu iyo migwi uko ari ibiri irahiga ihigura ko yatahanye intsinzi uko amakuru duhabwa abivuga ibintu bisa n'aho biteguriye guca batana mu mitwe nibatangaza uwatsinze intara ya ngozi iri mu ntara zirimwo imishamirano iteye impungenge cyane abiyitirira umugambwe senel bavuga ko bahunze amajwi yabo agatogwasa kuko avuka muri iyo ntara abandi bati nyabuna tuguma dutwagwa n'uva mu mugambwe snddfdd kuko ariho petero nkuru nziza umukuru w'igihugu azosubirirwa ari imvukira yaho kugeza ubu rero muri iyo ntara ya ngozi abanyagihugu b'iyo migambwe na cane cane abo muri sener barara ntibuca amakuru dukora mu ntara ya buri naho muri komine songa muri rusama hari urugo rw'umunywanyi w'umugambwe snddfdd rwarari ruturiwe imana irakinga abantu ntibashikirwa bari mu nzu ayo makuru nyene avuga ko hari n'uwundi yari yaterwa amabuye ku nzu bamwe mu baba mu gisagara cya bujumbura bakora urudandazwa rw'ibiva hagati mu gihugu bavuga ko uwo mutekano muke ufise ingaruka kuri ako kazi abandi bamwe mu badandaza b'ivyuma hajyewe nk'ubu nirangurira ibigori mu gatumba mugabo iyi yose narahagaritse iriya yakora impibintu urabona n'imibukwe n'impindukirako ikigo cyo cyo kwanagirira ijana abiri angahe iyo be batoragura n'ibi bihe by'ubwamahera ntibayarekura umuntu muto muto nta mutekano mu camake ngaho afise umwe mu badandaza b'amavoka atashatse gufatwa ijwi yasiguye ko abayarangurira ko mu ntara ya gitega bamubwiye ko batayamuha ku gutinya ko yohava amushayira ko hamwe hadutse uruhagarara mu gihugu kubw'amakuru yumva twibutsa ko hari n'inkoho zaraye ziravuga umunsi ukurikira uw'amatora wo kuwa gatatu mu ijoro buca ari kuwa gatandatu naho grenade yatewe muri zone rubirizi ya komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura ku rugo rw'umupasitori yitwa rukwirikiranya onesfor imana irakinga yononye imodoka zibiri gusa hagati aha hari uwahoze ari umukozi w'iradiyo bonesha fm inosa muryango mu buhinga bw'ivyuma afungiwe mu gasho k'igipolisi mu gisagara ca bujumbura kuva kuri uyu wagati umutekano muke wibonekeza muri iyi minsi amenyesha amakuru bakorera i bujumbura barondeye ubushikiranganji bw'umutekano kugira bugire icyo bubivuze ko bwanka gutanga amakuru ku kibonekeza coco nuko inguvu ziri mu gucungera umutekano ari nyinshi abasoda baboneka ku mabarabara ari benshi bafoye inkoho abapolisi ni nk'uko ka bari mu miduga bambaye ibikofero vyo kwikingira ibitari bimenyerewe abakora akazi ko kunguruza abantu ku makinga hamwe no ku mapikipiki bari bemerewe kujabuka ibiraro bagashika gukorera no mu makaritiye ya komine mukaza ari hagati mu gisagara igihe c'imyiyamamazo ariko kuva umunsi w'amatora ubushikiranganji bw'umutekano bwahavuye busubira kubabuza kurengana ibiraro kugeza n'ubu iyo ngingo yatanguye gufatwa mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera hategwa amagerenade menshi kandi ubushikiranganji bw'umutekano bwavuga ko ategwa n'abari ku mapikipiki ariko ba nyene kuyakoresha bavuga ko bahanzwe no kurondera icyo babeshaho ariko jewe ku ruhande rw'iwanjye ndabye ku muntu anyonga ikinga je nibaza ko ikinga ata hantu umuntu yobohera inkoho ngo ayijabukane no uri kure n'ipantaro wambaye ayibona uko isa hari ikintu botwara ko gihungabanya umutekano uruhande rw'icyo mbona butureka tukigira nka kujya bari baturekuye ati zone nyakabiga bwiza jabe na buyenzi mugabo ntimurenge aveni doni verisite nk'uko byahora bimeze uhabwa mu bisanzwe nk'uwe matora ko yari avuyemo bari bakwiye kutureka tugashikaho twaradushika hakurya twareka kwinjira muri vile gusa n'ahandi ho bataturetse inzara iratwica nta kabutsa uzotangazwa ko yatsinze amatora abanyagihugu baramusaba ko yobaha umutekano w'isoko ry'iterambere ku bwabo umutware ikintu cya mbere twebwe dukwiye kumusaba ikintu cya mbere na mbere umutekano umutekano n'iryo soko y'ibintu ibyo ari byo byose umutekano umaze kuboneka mu gihugu n'ibindi bintu birashoboka umutekano ubonetse kabisa icyo ushobora nawe gukora hamwe ugenda ahantu uvuga ati ni ukuri ngiye agatima kari hamwe aho nzozira hose nta bwoba buriho ibyo nzoba naronse nzobidandaza buhoro buhoro kugeza ubu abajejwe guharura amajwi ntibaraheza ico gikorwa muri rusange yagiye aratangazwa uko abonetse ku rwego rwa komine igisagara ca bujumbura kigizwe n'amakomine atatu nta n'imwe iratangaza ivyavuye mu matora umukuru w'umugwiseni pierre claver kazise yavuze ko ivyegeranyo vyose vy'ivyavuye mu matora bizoba vyabonetse ku munsi wa kabiri w'indwiza uwo munsi nyene niwe uri ku kirangamisi wo gutangariza ko ibiharuro vy'imfatakibanza arakoze desiratunga imana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kuri iyi nkuru ijwi ry'amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo dusubire mu rwanda bamwe mu baturage bashegeshwe n'ingaruka z'ibiza bakaba bacumbitse mu mashuri barasaba ubufasha bamwe bo mu ntara y'uburengerazuba bavuga ko batarabona ubufasha ku buryo bugarijwe n'inzara no kubura ibikoresho by'ibanze reka ibindi tubibaze claude ganza munyamagana nyuma y'imvura nyinshi yaguye ku itariki esheshatu na zirindwi z'uko kwezi kangiza byinshi mu bice bitandukanye by'igihugu abatari bake baracyahanganye n'ingaruka z'ibiza byakuruwe n'imvura nyinshi yateje inkangu n'isuri byahitanye ubuzima bw'abantu mirongo irindwi na babiri makumyabiri na barindwi barakomereka naho bane baburirwa irengero hasenyutse amazu asaga igihumbi ibikorwa remezo nk'ibiraro imihanda n'ibindi nabyo birangirika bikomeye ibi byatumye hari imiryango itari mike yisanze itagifite aho gukinga umusaya bityo imwe icumbikirwa mu mashuri n'ahandi hatandukanye mu gihe hagishakishwa uburyo babonerwa andi macumbi atashyira ubuzima bwabo mu kaga imwe mu miryango ntacyo yashoboye kuramura mu mazu yari ituyemo kuko haba ibiribwa ibiryamirwa imyambaro ibikoresho by'isuku n'ibindi by'ibanze byari byatwawe cyangwa byarengewe n'itaka ry'inkangu cyangwa imyuzure kurikira uko bamwe mu basizwe iheruheru n'ibiza bo mu turere twa rubavu na nyabihu mu ntara y'uburengerazuba babayeho aho bacumbikiwe mu bigo by'amashuri mu buzima bavuga ko busharira tubayeho nabi nta cyo kurya ibyo kuryamo byaragiye umwuzure warabitwaye n'amazi yo kunywa yarabuze ni ibyo ngibyo ibintu byose twabyutse mu gitondo saa cyenda z'ijoro dukize amagara yacu amazi yatugezeho mu nzu ibintu byose turabisiga inzu ziragenda aha turi nta kintu twari twafashwa nta kuntu tubayeho nta cyo kurya gihari nta n'amazi ahari nta n'akaringiti ni uku mu mashuri gusa tukaryama mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane amazu yaraguye ku bwinshi nk'uko namwe mwabibonye mwahageze noneho abaturiye aka kagezi kitwa musarara kariya kagezi mwabonye hariya hirya kitwa musarara bo bahura n'ibibazo cyane by'inkwangu zamanukaga zigenda zimanuka ku bwinshi zihura mw'ako kagezi mwabonye ko habaye ubutayu neza neza n'ibibuye binini bikamanuka inkwangu zaramanukaga mu by'ukuri ukagera ahantu mu musozi ndetse iruhande rw'iwanjye hari ahantu inkangu yamanutse iranamanuka imanukana n'umuntu twagiye kumutaburura saa munani z'ijoro birananirana bamutaburura nk'ejo bukeye nabwo bimanze kunanira kubera ko yari inkangu nini mu by'ukuri nta kuntu tubayeho urabona hano mu dusanze ni ku kigo cy'amashuri cya vunga nta mibereho ihari ifatika cyokora baduhaye ibyumba by'amashuri turaryamye kuryama ubwo birashoboka urebye ubukana bw'ibiza bwari bukomeye cyane kuko nkange iwanjye ndetse n'abandi dutuye kuri wa mugezi wa mukungwa amazi yatwuzuranye ari nijoro mu ijoro ryo kuwa gatatu nimugoroba nijoro aruzura ku buryo n'umuntu wamamagaye saa cyenda z'ijoro ambwira ko hari amazu yasenyutse nibwo nahagurutse ngira kugira ndebe ikibazo cyabaye nkikandagira hasi nkiva ku buriri nsanga amazi ageze ku gitanda neza ubwo nahise nsohoka ubundi mpeka abana mvamo gutyo ibintu byose biragenda ubwo rero ari ngewe na bagenzi banjye bari kuri urwo ruzi bagiye bagendesha muri ubwo buryo abenshi byarabatunguye kuko wasangaga amazi yaje nijoro ku buryo batashobora kugira ikintu baramura mu mazu yabo ubu rero ubuzima ni ukuvuga ngo turiho ku buryo bukomeye nta gikoresho na kimwe ibintu byose byaragiye ubu ni ukuvuga ngo ni ukuryama tukibera gutyo tugategereza icyo imana izakora ndi mu mudugudu wa mukaka akagari ka minka umurenge bashyira njye ibiza nahuye nabyo habaye saa munani za nijoro nari ndyamye none imvura irakomeza iragwa mu gukingura idirishya ndebya nsanga amazi agiye kwinjira mu nzu nakoresha uko nshoboye ndwana n'abana kugira ngo mbasohore mbageze ku muhanda ubwo mu kubasohora cyokora mbageza ku muhanda mu kugera ku muhanda hasize nk'iminota mirongo itatu ndi kuvuga ni wenda reka cyo kuzana akaringiti cyangwa agakoresha ako ari ko kose reka kubona mbona inzu iguye hasi nta kintu na kimwe nigeze nkuramo na kimwe n'utu twenda n'umugiraneza watunishije ibyo nibyo bizana ahuye nabyo naho iby'imyaka yo inkangu zo ntabwo twakwiriba turabivuga kuko inkangu zo mu misozi zamanuye byose byo mu kibaya ubu ngubu uhagaze gutya nta kintu ngira imvura yaraguye igwa ari nijoro bumara nijoro bukeye mu gitondo tubyutse mu rukerera dusanga hano amazi yarahari nta mazi yarahasanzwe turebye tubona hano hitse bukeye mu gitondo tubwira abayobozi abayobozi baje basanga inzu yagiye naho twe turi hatengutse turi kugenda twikarura umuyobozi arambwira ati aha ntabwo uburyo waharara ni ugushakisha aho ugomba kujya kuba bisaba rero ujye gushakisha inzu mbona inzu y'icumbi nabwo nyishyura ibihumbi bibiri n'atanu kucumbika uko tubayeho ni ugushakisha nyine gutyo umuntu ashakisha icyo ajya urabona ko nta nta umuntu akora icyo ajya ni ukugenda umuntu mbese akora mu giturage dukora amafaranga make make kugira ngo tubone uko twabaho uko sinabeshya ngo hari ubufasha bugeze bungeraho ntabwo none ubu nyine aho mpagaze ubu ngubu ntaho ni ukuvuga ngo ni ukuza ku muvandimwe akayimba afite inzu akantiza inzu nkaba ndimo ariko nkaba mgira ute ari ukumwishyura kode twari dutuye ahantu ku mukingo w'amazi ubutaka bugenda bumanuka bumanuka bumanuka bukeye nyine gitifu barahageza umuyobozi yatubwira ati ese ubu ngubu muri mu biki nta hantu hasaba kuzabacikana rwose kuko hageze- hari hageze munsi y'inzu mbega imvura rero ku wa kabiri niyo yaje nyine noho ibicamwa hari hasigaye haragenda hamaze kugera ngo gitifu yatuhamagaraga ku wa kane avuga ati mwebwe nimuzamuke kubera ko amazi yabajyanye nta gisigaye ubu nyine ni ikibazo urabona ko hageze ahangaha tutiteguye twaryaga tuvuye hanze tuvuye kudeya ubu ntacyo gukora mbega dufite nyine turashonje turakenye mbega uretse ikibazo cy'inzara gisa nk'ikiri rusange ku bashyizwe heruheru n'ibyiza kubona ibikoresho by'ibanze birimo n'iby'isuku ni ikindi kibazo na cyane ko igihugu kiri mu bihe bikomeye kubera icyorezo cya virusi ya korona aho buri wese asabwa kugira isuku ku kigero gisumba icyo yigeze gusabwa kuyigiraho reka nta kigenda ni ibibazo gusa mbega dufite inzara uretse ko rero gitifu hatubayemo yaduha ku mazi yatuvugana haraguru tubona amazi imibi iratwishe mbega ni ibibazo gusa nta kundi ni uko tubayeho nyine tubayeho nyine nk'impunzi mu gihugu cyacu turabona impunzi iyo zahunze nyine ziba ziri aho nyine nta kigenda ni inzara kurara ahantu habi imibu malariya nta nubwo habona nyine nta n'urumuri rurimo inzitiramibu yadufasha nyine kutarwara malariya turara nyine twice kugira ngo dupfuke abana tuguma tugira n'akenda gutya kugira ngo imibu itabegera ariko irahari myinshi cyane ibaze nk'ahantu hahinze amateke ugateramo imyumbati ugahinga udushyimbo nka hariya n'ahandi n'ahantu hagati ukabona hagiye ukaba nyine mu buzima bubi umuturanyi yareba impanuka ahuye nazo akakubwira ati muvande fata icyo kurarira ni ubwo buzima duhagazemo nyine ikintu cyihutirwa badufasha ni nka supaneti n'ibyo kurya ni n'udukoresho nyine duke duke umuntu agomba kujya yiyambaza nyine mu rugo bamwe mu basenyewe n'imyuzure n'inkangu bavuga ko byari bisanzwe bizwi ko ubuzima bwabo buri mu kaga ku isaha iyo ariyo yose bahaburira ubuzima bagiye bahaguma ku bw'amabura kindi kuko buri mwaka ubacira amarenga y'urubategereje bo mu kwezi kwa cumi na kumwe twari ku mashuri ku ya gatanu ubwo turahabaye turahabaye tugeze baravuga ati noneho ejo bundi bavuga ati reka reka reka nimugende mu midugu mu mirenge yanyu natwe tuzaguma mu yacu hano ubwo rero turahava turaza turagaruka mu manegeka ejo bundi imvura iguye ati reka reka abayobozi baza bihuta cyane baradutabara baratubwira ati nimwite muzamuka muva ahangaha ntabwo dushaka ko mugomba gupfa imvura ya mbere yaraguye batujyana mu mashuri ku muganza baravuga ati mwe mugiye mu mashuri tureke imvura igenza make muzagaruka ubwo nyine igenje makeya n'abanyeshuri bafunguye baratuzana dusubira aho twari turi muri iyi mvura rero n'ubundi hakazaguma hatenguka hajya mu mazi ubwo wese imwe y'umumama umwe yaragiye duturanye nyine baravuga ati ahantu n'ubundi hazashyira ubuzima bwanyu mu kaga nibwo nyine twazaga tumaze kuza turicaye nyine turatuje ariko n'ubundi dufite ikibazo ubuyobozi buratugeraho ariko nta kintu bari badu tubayeho gutyo bamwe baryama hasi amatungo uwayisohokanye irara hanze hariya ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose uretse wa mugana kagapfukamunwa baduhaye uyu munsi bakaduhaye rwose nk'inkunga kuko utwo baduhaye twari twaragiye utwo twaguze mbere aba baturage bavuga ko ubuzima barimo buteye inkeke kuko nabwo bushobora kuzabasigira indwara zikomeye nka malariya n'iziterwa n'umwanda aba kandi biganjemo abasanzwe batishoboye ku buryo byarushijeho kubagira indushyi mu miryango isaga magana atanu yasizwe heruheru n'ibiza mu karere ka nyabihu imiryango hafi ijana na makumyabiri icumbikiwe mu rwunge rw'amashuri rwa vunga mu murenge wa vunga mu karere ka nyabihu batewe inkeke n'ubuzima bucucitse barimo kuko icyumba kimwe cy'ishuri kirimo kubamo imiryango itanu mu gihe amazi meza atakihagera kuko n'imiyoboro yagezaga amazi meza muri aka gace nayo yangijwe n'umwuzure muri iki cyumweru dusoza inzego nkuru z'igihugu zasuye abaturage bahuye n'ingaruka z'ibiza ndetse bamwe bahabwa imfashanyo zirimo ibiribwa na bimwe mu bikoresho by'ibanze hari abandi bavuga ko batarabibona ni mu gihe n'imirimo yo gusana ikiraro cyahuzaga umurenge wa vunga n'uwa mugunga wo mu karere ka gakenke ari nacyo cyambukiraho umuhanda ukomeza ugana mu karere ka muhanga cyari cyasenyutse burundu gikomeje gusanwa mu rwego rwo kugwemo n'ibiza imiryango isaga magana atatu na mirongo ine yo mu karere ka rubavu nayo iracyahanganye n'ingaruka z'ibiza byasize byangije amazu magana arindwi mirongo ine n'atatu arimo ijana na cumi n'atanu yasenyutse burundu hegitari zisaga ijana na mirongo itanu zariho imyaka nazo zirangirika bwana gilbert habyarimana uyobora aka karere ka rubavu aragaruka ku nkunga aba baturage batangiye kugezwaho twabahaye ibyo kurya birumvikana tubaha n'ibiryamirwa by'ibanze ikindi n'ubundi turacyakorana n'abafatanyabikorwa na guverinoma hejuru kugira ngo turebe niba hari ibindi bikoresho tutabashije kubona twabona kugira ngo n'ubundi nabyo tubibahe ibiri kuboneka rero turimo tubibaha ikindi mu by'ukuri hari amazu yanyuzwemo n'imvura n'amazi ntiyasenyuka kugaruka turimo tureba akomeye kugira ngo banarebe niba akiri mazima ubu hari timu iri gukorana n'abaturage kugira ngo bagende bareba kugira ngo tumenye niba hari iza nyoye amazi cyane izo ngizo ntabwo bashobora kuzijyamo ariko inzima ni na byiza nanone ko bakoropa kugira ngo bavanemo ibyondo byagiye bizanwamo n'amazi no gutuma amazi arekura a- akomeza kugira ngo adakomeza kwangiza izo nzu izishoboka rero kugibwamo tumaze kubona yuko twatangiriye aho ngaho twaharinze amazi ashobora kongera aho ngaho bashobora kuzijyamo ariko turimo twirinda yuko hagira abajya aha n'ubundi hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga aho rero turakomeza n'ubundi ni igikorwa gikomeza kugira ngo aho bashobora ku- kujyamo bajyemo ariko n'abashobora gusigara nabo basigare imyaka yangijwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaba ari mu ngo mu mirima yeze cyangwa ikiri mito hirya no hino mu gihugu ishobora gusiga icyuho gikomeye ku buryo hari abavuga ko biteza inzara itoroshye kuba kandi ibi biza bije mu gihe igihugu gihanganye na virusi ya korona bigafatirana abaturage biganjemo abasanzwe batishoboye nabyo bamwe barabifata nk'indi ngingo ishimangira uburyo hashobora kwaduka inzara ikazahaza abatari bake minisiteri ifite ubutabazi mu nshingano ivuga ko hakomeje gukorwa ibishoboka ngo hakumirwe ibyatuma hagira abandi bantu bicwa n'ibiza kimwe muri ibyo ni ukwimura abantu batuye ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagacumbikirwa ahandi mu gihe hategerejwe ko byose bijya mu buryo iyi minisiteri kandi ivuga ko imirimo yo gusana ibyangijwe n'ibiza byatewe n'imvura idasanzwe ikomeje minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi kandi ikomeza gukangurira abantu bose gukomeza kwitwararika no kwirinda ibyabateza ibiza no kwimuka hashyira ubuzima bwabo mu kaga mu gihe iyi minisiteri isaba ibi abaturage nabo hari ibyifuzo bafite icyifuzo nyamukuru ni uko leta yaduha ibikoresho by'ibanze ikadushakira icyo kurya n'amazu byaba ngombwa akaba yadushakira inkunga kuko ino kubona itafari kubona ibuye biraruhije nibwo bwa mbere mu mateka y'isi niho bwa mbere byabaho dufite icyizere ko bitagaruka tubonye nk'ubufasha na mukaturwanaho mwaduhanaho kwase tuzerekera ahandi naho twagiye tuhabona nyine kuri karate tukavuga ati wenda turatomboye ariko n'ubundi ubuzima ntabwo bikunda ntabwo mbega nta kuhasubira nta buzima Ubwo rero wenda tubonye uburyo leta nyine yashaka aho yadutuza mbega naho ubundi kuhasubiraho ntabwo bikunda haba abo twaganiriye abadukurikiye n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mwese turabashimiye reka nsoze mbararikira gukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika njye nitwa claude ganza munyamagana arakoze claude ganza munyamagana kuri kiganiro
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika adresi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
tubibutse ko ibiganiro by'ijwi rya amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi no kuri yutube na facebook vowa radiyo yacu mbashimiye cyane kuba mwahisemo kurikira radiyo ijwi rya amerika nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho uwadufashije gushyira hamwe aya majwi ni fasili gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya korona tubararikiye ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika amahoro kuri mwese